muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hari abantu bambajije ngo washington dc bivuga iki dc bivuga district of columbia mbese ni twavuga ko ari ahantu umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika uri ijwi rya amerika rero nk'uko mubizi ni kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni cya kiganiro cyanyu murisanga murisanga kuwa gatandatu mugatanga ibitekerezo byanyu amakuru yanyu mukabisangira n'abandi ndabashoje n'ubwuzu bwinshi ni thomas kamirindi maze rero simbatindiye cyane kubera ko cedric amaze umwanya adutitiriza kugira ngo avuge mureke duhite tumuha ijambo cedric we urakomeye
urakomeye wiriwe neza kamirindi wiriwe wiriwe
wiriwe cyane kabisa uratangaza iki bwa mbere ngombye kubashimira ko mu muhaye umurongo nari imaze iminsi ndabatekereza ndabarondera nk'abatora yego nkatangaza amakuru y'aho mperereye n'isaha koko umunsi wa gatandatu mwaduhaye akanya ko gutangaza aho tuba duherereye ko byifashe uherereye hese
jewe mherereye ni muri uganda negereye sudani y'amajya epfo yego umugabo ndi mu gihande cy'ubuganda ufite akazi se
akazi akazi ibyo muri ino myaka ubu ni ukwihangira imirimo nawe iyo wihangiye umurimo nyine uba ufite akazi
ku bizana ndafite imirimo nihangiye ndabona biri ko biragenda neza birasumba ko aho nari ndi ubwa mbere
aho wari bwa mbere ni hehe ko uhatsinda
ni ukuvuga ubwa mbere ubwa mbere nta murimo nari ngize nabwo nari icyo nkora kandi nari naraciye ku ntebe y'ishuri ariko rero bukeye buke kubera ko umuntu yagiye araba akazoza bukeye buke nahavuye nugura ndabona mu maso ndunguruza gatonya hamba nditangura kwihangira imirimo yanjye ni mu gihugu cy'u Burundi rero
nahoze ndi mu gihugu cy'u Burundi yego
nuko ubu se ukora iki uracuruza urahinga urarima mbese ukora iki
ku busanzwe ubushize nabyo nahize kubabwira ko ndi mu bintu nize ishuri ry'uburimyi n'ubworozi nkiri burundi hama bonja rambuka uburendarima hama nkoro naho bitaratera imbere cyane rwose ariko ndashimye ubu ngubu woroye iki
ndoroye inkoko n'ingurube yego
nkarima nyine akarima nyine katari gatonya ariko mugabo naho ari intango ndabona ko intango yanigoye ariko ndishimira ko mu minsi uzabona akarusho yeee niko se cedric we nagira ngo nkwisabire kuko abakiri batoya dukunda gushwana tukajya impaka mbese tugaharira bimwe bikomeye cyane bavuga ngo nta mutahe babona ngo imishinga ntibuze ariko ngo ikibura n'umutahe wabagiriye ihe nama
icyo sinovuga ngo ni icyitwazo bagira ego birashika bakabura umutahe mugabo ariko naho kiba ari igihumbi kimwe ukirose ukakibika yego
icyumweru bibiri cyangwa ukwezi cyangwa amezi abiri cyangwa amezi atanu ukaza urabika ubika igihumbi ubika ibihumbi bibiri haragera igihe usanga ufise agasome cyangwa amafaranga angana ashobora kugutanguza uca utangura uzaba bukebuke ugahita ugenda rero bukebuke bukebuke bukebuke nayo yego baritwaza ngo ibyo mutahaye ariko jewe sinabyemera cyane kuko ntibifashe wowe no gukora amaboko mu mpuzu ako turindira yuko ngo uzoronka akazi wirwa wiruka ngo utarondera ngo akazi ubona buzi bwarabuze muri leta kwihangira imirimo yawe mbona nicyo kintu nahanura cyane cyane abadene b'abarundi bagenzi banjye none se akandi ahari mbone kukurekura cyangwa se nkureke wivugire andi makuru yawe kugira ngo ufate ingingo ufate icyemezo cyo guhaguruka mu burundi iwanyu mu babanyi mu bavandimwe mu babyeyi utigewe ahangaha akazi ndakabuze ndahagurutse ngiye guhahira ahandi icyo cyemezo nticyakuvunnye nticyakuremereye kugifata
ubwa mbere nkibyiyumvira nabona umengo ntibyoshoboka mu ngabo maze kubishyira mu ngiro maze icyo bita kwigesida ndavuga nti ubuye ko maze imyaka irenga itatu atatu niko ndabona ngaha ndiko ndakora reka nunguruze ndahabe nibyagenda neza nzoshima nibyagenda nabi naho nzohindukira ibintu byose urapanga ariko buke buko umaze ikintu umaze kugipanga uraronka n'ubushobozi bwo ugikora
ubwo urashaka kutubwira yuko icyangombwa ari ubushake
cyane cya mbere cya mbere n'ubushake ukiyumva ko ushoboye wowe nyine uri wowe nyine ushoboye icyo kintu ushoboye hari kurindira ubushobozi bw'abandi bantu ye hari akandi gakuru se wari ufitiye abanywanyi b'ijwi rya amerika nta kandi kantu wenda bafitiye kubera ko uno munsi ari ugutangaza amakuru cyari icyo nagomba kuvuga kabisa murakoze cedric ndagushimiye byimazeyo yego nawe ndabashimiye kabisa imana iguhezagire
namwe ibahezagire ngaho ku ijwi rya amerika muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko cedric abivuze turi no kuri facebook voa radiyo yacu naho watsapu ni guteranyaho rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe aniseti nawe turi kumwe aniseti we papa wawe yakwise terambere terambere rero
ama bwa mbere na mbere ndabahaye mwiriwe yego wiriwe neza
ama bwa mbere nagomba mpoze igihugu cy'ubushinwa cyabuze abantu batari bake kubera isanganya ryabaye ama bwa kabiri nagomba nshimire ibihugu bimwe bimwe byatawe i Burundi ko buri mu nzira nziza hano ikintu nacyo nagomba gutangaza urabona yuko ari ndwi yahariwe impunzi ku isi yose muri ino ndwi na cyane cyane kuri beho aho twayimaririye ejo urabona yuko turabye ku isi hari impunzi nyinshi nyinshi cyane rwose
ariko ikintu kimwe gikunda kumbabaza ni abantu usanga baronka izina ry'impunzi batabi batabifitiye uburenganzira
ibyo yego
nk'abantu usanga bateye akajagari mu bihugu by'iwabo nko kwica abantu gutembagaza ubutegetsi n'ibindi bintu bitari byiza ugajya usanga basasiwe indahafa ngo ni impunzi kandi bajya hamwe n'impunzi ziba zahunze bya politiki cyangwa ibindi bintu usanga bigoye hano ikindi nacyo maze iminsi njya ku rubuga cyangwa kubiriza amakuru maze iminsi numva yuko imigwi yitwa iterabwoba imaze iminsi bityo bigacika hama bikambabaza mu kahe gace k'isi
wowe hari aho nabonye mu ahantu mu musigiti hariya mu bufaransa hose ntego bamaze iminsi bagira amatantative nkabona yuko rero dukwiye kuraba yuko iyi migwi no mu bihugu itarashikamo ndabona yuko ishobora gushikamo umwanya n'umwanya kuko nk'ubugendi bujumbura mu burundi nk'umuntu ateye amakambi ugaca umushyigikira ngo ngo wakoresheje uburyo burebure ngo ntiwamwivune uko bari kumwivuna icyo usanga n'uwo mugwi n'ahari mutoyi uzohava ucika umugwi w'iterabwoba kuko ibyo uri kurakora ni nk'izindi migwi yose cyangwa boko haramu cyangwa iyindi midugudu itera amagerenade mu isoko itega imiduga itera abantu ku mabisi ugaca usanga turakwiye rero kucyumva kimwe haba mu burundi cyangwa ku isi yose tukumva yuko imigwi y'iterabwoba dukwiye kuyirwanya twivuye inyuma umwana wese azovuke azi yuko umugwi cyangwa umuntu wese yitwa iterabwoba ari umwasi w'isi tukamenya yuko niba uri buri umuntu umubyeyi akwiye kuraba imbere y'umwana wiwe none se aniseti we nawe ufite abana se
ndafite abana nke bangahe mfite babiri barangana gute
umwe afite imyaka ibiri n'usu undi afite umwaka
watangiye kubabwira iby'amahoro ibyo gukundana ibyo kubahana watangiye kubaha iyo ndero
ejo natangiye kubaha iyo ndero kubera uwa mbere yitwa iteye iteka urumva yuko imana iteye iteka abantu bose bayisaba Mm, hama uwa kabiri nawe yitwa ineza twebwe rero ineza eh, yitwa ineza shalom mm.
ni ukuvuga yuko ari amahoro urumva yuko abana batanguye kubita amazina y'amahoro kugira ngo baze baharanire amahoro aho bazoba bari hose Eh, Mm.
nuko none se kuvuga ibyo ngibyo by'iterabwoba inzego z'umutekano uravuze ngo bishobora kugera hose nk'uburundi ntabwo bufite inzego z'umutekano uko wowe ubyumva ariko uko ubibona ntabwo uburundi bufite inzego z'umutekano zi- zifite imbaraga zo gukumira ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi
yego twe nko mu burundi ndashimira leta y'uburundi kuko irafise n'amayinite menshi ariho inite igejwe kurwanya iterabwoba n'ibindi bikorwa byose turabona yuko mu burundi leta y'uburundi canke se inzego z'umutekano zirongo- n'inzego zirongoye igihugu babishyizemo inguvu nyinshi kugira ngo eh, kaba akajagari cyangwa ibindi bintu byose bijanye n'iterabwoba babirwanye bivuye inyuma Mm. aniseti wenda ndagushimiye baba murakoze abo bana uzajya ukomeza ubigisha amahoro Eh, abana bose no kubigisha amahoro kugira ngo tu- i- i- i- ubu buzima twe twabayemwo nabo ntibazabamwe kuko je ndavyo naravutse usanga maze iminsi mike bacabica umukuru w'igihugu hama turakuri turaja mu ntambara maze imyaka irenga cumi usanga ari hatari ariko nkaba nifuza yuko abana bacu batosubira kumva ikintu intambara kimwe gusa nuko mbona yuko tubareze neza tukabareresha amahoro natwe tukagira amahoro mu ngo no mu mitima nibaza yuko abana bacu ibintu by'iterabwoba tuzobirwanya twivuye inyuma murakoze Eh, usibye ko amahoro agendana n'uburenganzira bwa muntu burya uburenganzira bwawe butewe hejuru buhungabanye ya mahoro arabura
Oyo, uburenganzira bwa muntu nyene biragendana mugabo ni ukumenya yuko agataya k'uwundi gatangurira aho ak'uwundi gahereye ye nuko urakoze aniseti we
Eh, sawa murakoze ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga murisanga na jean marie jean marie
ndabumva cyane mwiriwe neza ku ijwi rya amerika wiriwe wiriwe
mwiriwe turaho buke buke turashima uko biri kose yego
amajya nayo afite icyiyumviro cyane cyane ku bantu ba- ba- ku badandaza Mm,
ugasanga umuntu kanaka bari kubakorera mu ruhande rumwe uwari kugurisha nk'isukari ugasanga bayigurisha bibiri n'atandatu mm, utambuka imetero zitanu ukaza mu bundi ngo ni ibihumbi bitatu twere ibyo bitageje nka nibaza ko umenga sinzi ko abajejwe intwaro bashobora kuza babikurikirana bakamenya ibiciro ko wa- bose babyumva kumwe gutya bibaza n'uya wa bibiri na gatandatu yayiranguriye he uwabi- agurisha bitatu nawe yayiranguriye he twe ibintu biramaze kudusiga kenshi wazishe bwaha wagenda imetero cumi ugasanga hiyongeyeko amajana atatu canke amajana ane mm.
kandi nibaza ko umenga sinzi ko bacece intwaro babiraba cyangwa babikurikirana ico coba igikorwa cabo bakagerageza kora ingene dufasha kugira ngo namba ari mu ikaritsiye imwe iyo sukari ku giciro kimwe ntidusange hari umuntu yadugize ngo ngo aje ku giciro kiri hejuru y'abandi Mm.
hanyuma ikinajya none se niko jean marie
sabwe muri iyi minsi warabibonye
Eh, ndamaze kubibona muri ino minsi nagiye ahantu usanga ni bibiri n'atandatu ngiye ahandi usanga ni bitatu hatari imetero cumi ntambutse bica biransiga nibaza igituma ca nibaza ati none wagurisha bitatu ubwo ntiyaranguye kuri wa bibiri n'atandatu Mm,
ugasanga umenga ni- hariya ibintu bagira kumbure mu kutamenya kuko ata gisata cyari kibakurikirana ngo bamenye ibiciro ingene babi- bateza kubi- kubi- kugurisha mhm.
hanyuma nagira ame nkunganiye anishati nawe agiye gu- u- agiye guhamagara Mm,
ivyo avuga ngo vy'iterabwoba burya uburundi yego uburundi turafise igisirikare turafise igipolisi ariko nibaza ko bidafise inguvu nka- nk'izo aba- abarya abafaransa n'abandi bafise mm.
ahubwo igikuru nuko Ni iki tuza hamwe kibikubwira?
tukaba- tukaba ba- bamwe niko niko jean marie ni iki kibikubwira
Eh, je ndabi- eh, barya turazi ko bafise ibigwanisho bikomakomeye bafise ivyuma bigezweho natwe mu burundi ntavyo dufise wabibwirwa n'iki Amabanga- amabanga turabimenya Niko, turabikirana ahaha.
ibinyamakuru tukabona ko Ja- urwego rwacu turacyari inyuma y'amajambere jean marie buretse nkwibarize niba niba uburundi bufite ibikoho bikomeye wabibwirwa n'iki uzi amabanga y'intwazamiheto z'igihugu cyanyu oya nta biko bikomeye burundi dufise kuko nta mihinguriro byabwo dufise byabyo dufise mugabo ariyo usanga bafite amahinguriro yo guhingura ibirwanisho by'iwabo ndabyemera makomeye gute kandi tubigura amafaranga ndabyemera amafaranga ze murayabuze
amahera ntayo dufise ya tuyafise tuba dufise ibikomakomeye nk'abandi ariko kuki mwisuzugura
oya si ukwisuzugura eh bizaba tuvuga dufite ibirwanisho roho nyanganda kandi ntabyo dufise wasanga mubifite utabizi oya oya
ikomereze bandanye Ha- hanyuma rero igikuru ni uko abarundi boje hamwe tukumva ko amahoro ari aya twese naho uvuga nk'iby'iterabwoba naho bogira kumuhana ku muntu akabaho umusirikare n'umupolisi iterabwoba aba- abarundi batumvikana ryo kwamaho Mhm.
ariko bagiye hamwe bakaganira bakagirirana ibiganiro kumbure ibyo by'iterabwoba byohava ugasanga twese kuko twese tumvise ko umutekano w'abarundi bose atari umwe avuyemwo Mhm.
bituma twese tuba bamwe mugabo umwe avuga ngo umutekano n'uwanje uwundi ngo naka ngo ni nyagopfa twokwamira muri za ngorane nyene ye Eh, murakoze urakoze jean marie radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mureke tubanze twumve ka muzika gatoya mbese tube tu- tu- tu- turangayeho gatoya murakoze ijwi ry'amerika
weye twasinze gusa ibibazo ntitubihuje ubuzima busanzwe sindi umunywi sindi n'umusinzi naraye nyweye bidasanzwe nunguka inshuti naziza abasinzi twanyweye twasinze gusa ibibazo ntitubihuje Hey, amafagitire yarayanjye naguze cyane nasengereye amafaranga ntiyashiraga najyaga ku cyuma nkabikuza amafagitire yarayanjye naguze cyane nasengereye amafaranga ntiyashiraga najyaga ku cyuma yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. twanyweye twasinze gusa ibibazo ntitubihuje burya muri rusange nta mugabo ukwa ku cyobo kabiri ibyo naraye mbonye iwanjye byatumye nsara ndatandukira nanyweye nasinze gusa ibibazo ntitubihuje banyongoshe ngo ninywe kamwe kandi nzi ko rimwe ryishe umugabo ikibi cyabo ntibanywa rimwe bafatiyeho nanjye ndakomeza gusa amafagitire yanjye naguze cyane nasengereye amafaranga ntiyashiraga najyaga ku cyuma twanyweye twasinze gusa ibibazo ntitubihuje
melody bruce ati nafashwe n'ikinya ntanyweye nasinze ni akazi kanyu ni mu mwigana ariko ari kubaha ari kubaha inama nziza cyane ari kubahanura nuko umugabo ntakagwe ngo ahereyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga noneho duhamagare yosefu yosefu we
karabe urakomeye
eee mukomere mbanje kubaramutsa tomasi kamirini uraho neza rwose eee mukomere mukomere nuko uratangaza iki rero
eee ndabona akazuba inaha iwacu i rwanda gakarishye ni impeshyi ikaze Mm.
eee ariko rero ni igihe cy'izuba nyine
aha ni uko ryatangiye kare ubundi i- impeshyi yajyaga itangira mu mpera z'ukwa gatandatu Mm.
ugasanga rero abaturage nta kibazo bagize mu bijyanye n'ihinga ni- ni- n'isarura nyine ubuze amasa N'amatungo- yego ubuze n'amatungo amasaka ntabwo nayo ageze igihe nigere- cyo gutemwa niko Eh?
amasaka ntageze igihe cyo gutemwa
Eh, ariko eh, yagiye yera nabi nabi nyine kubera izuba Mm,
Eh, ubwo urumva rero nk'abatinze kubiba ba- hariho ababa barabibye mu kwa mbere hakaba haba n'ababibye mu kwa kabiri mm.
ubwo rero aba- aba- abarimo beza ubu ngubu ni ababibye mu kwa mbere n'ababibye mu kwa kabiri ho rwose baratashye reka reka
Eh, ha, ubwo urumva ko nyine biba bikaze Mm,
Eh, akandi kabazo mbese ni nk'agatekerezo nashaka kuvugaho aha.
urabona mu- mu- muri iyi minsi hahitiye hamaze iminsi havugwa ubujura eh, bukorerwa mu myaka mu myaka abasarura mbese basarura aho batabibye niko navuga Mhm.
Eh, noneho rero ukabyuka uka- wajya kureba mu myaka yawe ugasanga bayikuye niba ari nk'imyumbati bayikuye igitoki batemye batwaye
Mhm.
Eh, noneho rero ubwo burya abantu hari ukuntu bicara nyine bakaganiraho umwe akaganira n'undi Mhm.
noneho wenda ukamutakira ukamubwira uti shaho rwose baraye banyibye n'iki ugasanga nyine bi- bimubabaje cyangwa nawe bikubabaje urabyumva yego
Eh, noneho wenda urazi ko burya mu banyarwanda habamo abahanga aha
umwe akajya gutya akakubwira ati nyamara hari ukuntu nshobora kukubonera agati kafata nk'umujura bitakuguye
yoze ibyo bintu bibaho koko eee nyine niryo nashaka kukubwira Ehe.
hariya ahantu za kibungo burya bibaho
ariko se yoze aho ngaho ikibungo muri muri muri kariya karere ka rusumo navutse Eh.
nkura numva bavuga ngo bafite n'udutaro utwo Eh.
dutaro nta n'umuntu wigeze nta muntu wigeze atubona ku buryo Eh.
hari n'umugabo wigeze kuba minisitiri w'im- w'ubutegetsi bw'igihugu witwaga habana bakize tomate ariko two- utwo dutaro niba koko turiho batubwiye bakatutwereka tukatugira twinshi aho kugira ngo dutumize Eh.
amamodokari akora tagisi mu mahanga tukadukoresha tagisi ko nta na kamwe kabonetse
Eh, wenda hashobora kuba harimo ibintu by'amakabya nkuru Eh,
Eh, ariko ubu nk'ubu rwose muri iyi minsi itari iya kure nk'ejo hashize ehe,
hari inkuru yasohotse ku kinyamakuru ku gitangazamakuru cya hano mu rwanda bita tv wani ehe,
Eh, y'umuntu wagiye ku muntu w'umuhanga arabimukorera ehe, amuha agati aragenda ashyira mu rutoki rwe adera abajura bari bamurembeje ngo bari bamaze kumutwara ibitoki bigeze kuri mirongo ine aha
ni mu karere ka ka nyamata yego
Eh, ehe noneho eh, okay nari nibeshyeho gatoya ibyo byabereye i kigali hariya mu gasyata ibyo by'i- by'igitoki eh,
Eh, noneho uwo muntu yaragiye bamuha agati araza ashyira mu rutoki rwe mm. ni uko ngo wagiye Amaze kwiba ngo gushyira mu- ararayunamyemo Eh, mu rutoki Eh.
narabisomye
Eh, noneho arangije wa mujura araza aje afatirwa kuri cya gitoki Eh,
bukeye mu gitondo nibwo nyiri urutoki ahageze amaze ku- kuhagera
Asa- asanga wa muntu aranagana ku gitoki byamunaniye ku- kugihakura eh, Eh, ahuruza abantu nyine bose barahurura baraza barareba aha
nuko ubwo rero wa wundi nyiri urutoki w'icyo yashaka yagira ngo yerekane ko aye- mbese yerekane abajura eh. hanyuma Eh, ubwo- niko se yoze Eh, muri iyo minsi hari amaze iminsi hahwihwiswa ko ngo ibyo bitoki byaba byirwa- byi- byibwa n'abantu eh, b'inkeragutabara ariko ubwo icyaha urumva ko cyabahanaguritseho kuko nabo barahageze n'ubuyobozi burahagera buravuga buti ahubwo uyu muntu akoze ibintu by'ibitangaza cyane hanyuma uwo wari wagiye kwiba baj- bamutaye muri yombi bajya kumufunga eh bamutaye muri yombi bajya kumufunga none aha kandi nanone ku yindi nkuru yahagaragaye nanone kuri tv wani eh
ni indi y'umuntu wagiye kwiba imyumbati mu karere ka nyamata ehe
noneho nawe eh, amaze kuyiba asanga nyir'imyumbati nawe yarahate- yarabiteze nk'uko yashyizemo agati Eh, icyo bita uruhereko eh
noneho rero akuruye umwumbati yewe nta n'ubwo ahari yanawukoze we yahise agarama urumva ahera aho ngaho Eh, ahera aho ngaho bukeye mu gitondo nyir'imyumbati arahamusanga ehe
Eh, noneho amaze kuhamusanga rero ahita ahuruza abaturage ahuruza n'ubuyobozi buraza mbese arabye- arabereka Eh.
abaturage bamwe barabyishimira eh bati rwose abajura bari baturembeje ati isomo ryabo ririmo riragenda e, e, e, rigaragara eh
noneho rero akantu gatoya ngewe nakurikiranye iyo nkuru kaje kumbabaza eh
nawe rwose nk'umuntu mukuru ubwo urambwira nawe uko ubitekerezaho eh
sibyo yego yego ngaho mbwira U- ubwo mu- mu- haje abayobozi hazamo n'umuyobozi w'akarere ako ka nyamata aha
arangije mbese baravuga ba- bahamagaye uwo mugabo bahamagara n'undi wamuhaye uwo muti mhm
arangije wa muntu bamutera imiti a- ava kuri wa mwumbati mhm a- arahaguruka mhm
noneho arangije wa muyobozi w'akarere afata ijambo aravuga ngo ubundi ngo kirazira kwihanira mhm
bose koko kwihanira byo ni iyo ufashe umuza- umujura byo ni icyaha yego
noneho ariko ubwo yaje kuvuga ati ibi ngibi byo gufatira umuntu mu murima eh, ukoresheje ibi bintu by'uruhereko mm
nabyo bizafatwa nk'u- nk'icyaha cyo kwihanira mm
Ah, tubwo ni ubu- bibaye ngombwa tuko dufata nyir'umurima tugafata uwatanze umuti tugafata n'umujura tukajya bajyana ku bu- ku- mu- kuri polisi mhm
none mm, rwose nkawe nk'umuntu nawe w'injijuke ubwo icyaha uwo muntu wafashe umujura ah, yaba yarakoze ni iki Ok, nanone ubwo ngubwo njye ndibaza niba umuntu ah, ah, afa- aramutse ahanwe kubera ko yafashe umujura ah
byaba bigaragaye ko gufata umujura waba ukoze icyaha arimo kwangiriza ibyabo ndakeka abacamanza ari abantu bafite ubunararibonye mu by'amategeko ubwo bareba koko bazareba niba uwo muntu nyir'umurima koko hari icyaha yakoze hanyuma bakurikiza amategeko bamuhane nibasanga ntacyo yakoze bazamu- bazamureka yitahire gusa ikibazo gusa we iki icyo mbona we yakoze ni uko yajyaga yibwa akabura iyo birengeye nyuma akaza gukoresha ubwo buhanga akavuga ataho kugira ngo umuntu murye n'urwara cyangwa ngende mbeshyera umuhisi n'umugenzi ngewe Mm.
nzashyira umuntu ahagaragara noneho mpamagara ubuyobozi mubereke ahubwo aba ari bo bajyana gute bamujyana bamu- bamuhane Mm.
noneho nibamara kumuhana bizahe n'isomo ku bandi bantu none se ubwo nku- baramutse ba- bahannye nk'uwo muntu wafatishije umujura gutyo Mm.
ubwo urumva ntibyahita bituma n'abandi bavuga bati ok umuntu azajya ajya gusu- gu- gu- gutwara iby'undi n'ibyo by'uruhereko niba binariho apu nindamuka mfatiwemo bazajya bantwara na wa wundi wamfashe bamutware ubwo se ntibyaba ari ugushyigikira ubujura reka turebe reka dutegereze icyo abacamanza bazavuga kubera ko ubuyobozi bw'ibanze bwo bwakoze ibyo bu- Eh.
ibyo bugomba gukora gusa Mm.
hara- buramutse bwe- kuko nabo ni abantu erega abayobozi nabo ni abantu ashobora gukora Eh, ikosa okay.
koko Eh.
eh, umuyobozi umuyobozi w'akarere nawe ni umuntu nkawe nanjye ashobora gukora amakosa bishobora bi- bi- ah, bikamu- bikamurengaho agakora amakosa ariko rero nyine abacamanza bo ntabwo twavuga nabo ngo nimba ari ikosa ryabaye ngo bazariha umugisha uwo muntu akomeza arengane reka twizere ubushishozi bw'abacamanza n'umutimanama wabo hanyuma tuzarebe ikizavamo
Eh, Ndumva- ariko njye ndumva iriya sisiteme yo gufata abajura kuriya yaba ari sawa
gusa na- na inosenti turi gufatanya kubahamagara ari kuvuga ati ariko ibyo bintu nibyo koko ibyo ari byo byose ubwo uzabaza umunyamakuru wo kuri tivi wani washije kumukontakita ye nzamubaza hanyuma azaduhe ubuhamya bw'ukuntu yagiye gutara iyo nkuru natwemerera urakoze cyane yoze
eee sawa murakoze umunsi mwiza yego nawe sawa
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga noneho duhamagare yonasi yonasi we
mwiriwe wiriwe neza
yego n'amahoro eee uratangaza iki yonasi uratangaza iki
alo ye uratangaza iki yona turi kumvikana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda telefone ya yonasi iranze noneho duhamagare prudent prudent
ndagize mwiriwe tomu kuri guseka cyane wiriwe neza
urumva kajya kantu mwariko sinzi ko ari sikete mwariko muradukinira mwariko muyaga utuntu turyoshye cyane eee nibyo bigujekeje byatumye negukana twengaho nari kabisa eee
No, je ndakunda n'iseko yawe hariho akantu mwigeze gukina eee
urumva ariko umego yari umurundi kazi ariko araterefona nza Eh.
numva avuze "Oh, none mwoshobora kundungikira ibihumbi mirongo ibiri uturatwenga neza ngo yani ku ijwi rya amerika ntitujejwe gutanga kajya kantu iyo ndakumvise ndivuga nka twenga mana yacu urya muntu yari yasamaye rwose nuko nkumva tuvugana atazi neza agomba kuba Abo biriko yaribeshye biravuga agomba kuba yaribeshye yarabwira yaraketse ko ari undi muntu ntabwo mbizi neza nuko ntimuherutse kugatisha hamwe muraraba muze murakatwibuta uretse ndabwira ababishinzwe baze kugategura
yego Ye.
ubundi nabwo mwa- mwahora mugakonje mwebwe yego narindi muri konji maze icyumweru nyiranye nyi- nyivuyemo
okay nawe mwarakubitiye mu rwanda rero ndumva ko mukunda cyane inkuru zaho hakurya iwanyu Eh.
mwarakubitiye murabe muramutsa abantu numva iyo bavuze akahise kaho Eh.
bariko baravuga nk'imitumba yaho ibyaba nama numva ari kunezera cyane kabisa nanjye nkanezerwa uwo ru- warakubitiye none oya ntabwo nagiyeyo kubera izindi gahunda nari nafatiye konji
Eh.
ibyo ndabiteganya mu mezi ari imbere uyu mwaka utarahera
uraraba usimbire rino mu burundu turamutse rega twese turababanye turabakumbura tukabakunda biri muri gahunda rwose humura prudent nzabikora
rego nshuti yanjye muzaba mukoze ni ukuri nari numvise akajwi kawe numva nonezerwa nuko twaba tuvuganye Eh.
ahanini nagira ndakubwire twebwe hameze neza akazuba kariko karaka inka ubu inyana ziriko ziraturuka sinzi ko bitahura ku ivyo yego iyo muri amerika ngira ntibaturutse inka wowe urumva Yego.
bo bo- bo- ntabwo ye nibyo kuko bo borora bororera mbese mu mu mu ngo mu bihe mu bihe by'izuba ubushyuhe bukomeye cyane kuko ino harashyuha cyane muri ibi bihe
Eh.
ubundi hagakonja cyane mu bihe byo mu kwezi kwa cumi kwa cumi na kumwe kwa cumi n'abiri akenshi rero amatungo aba ari mu mu mazu aka- agasohoka mu mezi y'ukwa gatatu kwa kane ukwa gatanu n'ukwa gatandatu gatoya ubundi ntabwo ari kimwe no mu rwanda no mu burundi ntabwo borora kimwe
Eh, oya birumvikana si cyo kimwe ntibyoba cyo kimwe Mm.
hoba haruta ahandi
yego yego kabisa Aha.
ariko natwe twobigiraho tukaraba tukorora neza Nu- tukaraba natwe ku mwimbo w'amata wo- wozamuka gatoya erega birakwiye kubera ko abarundi n'abanyarwanda baragenda biyongera ku buryo i- ibifungurwa ibiribwa nabyo bigom- um- um- um- umwimbu ugomba kugenda wiyongera kugira ngo bose bashobore kubona ibibatunga kubera ko burya abantu iyo bata badafungura ngo banezerwe bahorana bahorana ikintu ku mutima akenshi bikavamo rero n'amahane bikavamo imyiryane bikavamo na biriya byo kwiba twavugaga na, na Yosefu mu Rwanda bikavamo ugasanga mbese biteye um, um, u- inzangano ibintu nk'ibyo ibyiza rero ni uko abantu bafungura baga- bagahaga bakanezerwa neza ni ngombwa rero Burundi n'u Rwanda nabyo bagomba kubikora kandi ariko baratangiye
Eh, yego twaratangiye Ah, ah, aha erega n'aha twama wama wumva turiko turashihana Mm.
n'inzara dupfa N'inzara.
inzara ugira hari ikindi kintu abarundi dupfa abanyarwanda dupfa iyi nzara inzara nitwisha ikintangaza rero ni uko muri izo repeyize europeye eh, mu bihugu bya buraya na za amerika Mm.
wumva ko hari masenke purusa ni ukuvuga gatanu ku ijana Eh, hanyuma ariko twe turima turinonandika turepurusa ntituronka n'ivyo turya kanatsinda tubirima nabi turajaganya mu kurima ntiworaba imyumbati ibijumba ibigori ibi byose mu ndimi imwe mm, ugasanga eh, twa- vyari bikwiye guhinduka kabi ariko iyo ukaza wumva ngo sene purusa igu- igaburiye hafi kontina yose ye ba- ba- abanyamerika n'ubundi bari mu ba mbere batanga imfashanyo z'ibiribwa z'ibifungurwa ku isi kubera iki kubera ko bo ba- bafashe icyemezo nyine baravuga bati ariko n'imyaka na myaka yaheze bati umuntu iyo atariye ngo uhage nyine atera ibibazo ibyiza rero ni uko aho kugira ngo umuntu aba afite metero kare icumi yumve ngo ni umukungu ngo afite isambu iza- i- i- azayimburamo iki koko ibyiza ni uko abantu bagira ama- amasambu manini mu mu kinyarwanda babyita kugira icyanya bakagira amasambu manini cyane manini rwose ahingwa n'imashini guteramo imiti ugasanga barakoresha indege kubera ko ari hanini nuko bakimbura naho ubundi mu burundi no mu rwanda nubwo ari mirongo cyenda ku ijana tuvuga ngo barahinga burya ntabwo bahinga ahubwo ni nko kwagaza ubutaka eh ni nko kwagaza ubutaka ntabwo ari ukuhinga ntabwo ari ukurima bya nyakuri utuvuyemo nta nubwo duhaza umuryango urabona ku buryo rero eh, abanyapolitiki hari igihe baza- bizaba ngombwa ko bafata ibyemezo bimwe bikarishye bis- bishobora no kugira izindi ngaruka mu rwego rw'imibanire y'abantu bakavuga bati abantu nimureke ubutaka bu- bwimburwe n'abantu bafite im- amafaranga bashoremo imari bimbura ibintu bitunga abantu bose hanyuma namwe mushake indi mirimo kandi ira- birashoboka ibintu nk'ibyo mbese ni uguhindura politiki ni uguhindura ingendo
Eh, guhindura ingendo guhindura ingendo birakenewe kabisa Ah.
Ah, erega naho turima ni hato cane Ni hato mushinga cane.
ntahe.
Mhm.
Eh, ni hato cyane niyo n'ingorane dufise kandi ubona u- u- ubona iri yongera ry'abantu ngere tuguma twibaruka ugasanga umuntu afite umwana cumi n'umwe cumi na afise atandi hegitari n'imwe afise Mm, ugasanga ni ingorane mhm.
Ah,
Nuko n'imbuto ziri selekisiyone no bivuga gute imbuto zirobanuye zirobanuye yego Eh, tukaba dukeneye n'imbuto zoba zirobanuye kandi urumva eh, nico gituma uca usanga abarundi bose uwize uwutize twese tugomba kuja muri politike orse fo umurimyi yorima aba- tukagira aba- abadukinira politike abandi tukarima abandi tukorora abandi bakiga ibintu bigatandukana Eh.
None i- apfa kuba afise ya kabiri primaire deuxième primaire eh, muri politike ngo ariko aragira ngo aharanira po- no nico gituma uca usanga hakwiye ko twogira abantu badukinira politike abandi nabo tukagira iyindi mirimo tuba dusanzwe dukora rero murakora ivyo vyoba vyiza cane kugira du- n'ivyo bintu vy'uburimyi n'ubworozi bitere bija imbere ico ni kimwe tubaye kuvuga Mm.
yego kabiri Prudent ndagushimiye cyane yego murakoze namwe cane Eh, imana ibahezagire Eh, imana ibahezagire twese twese radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ibyiyumviro amakuru yanyu aho muri mu mirenge ku mitumba iki kiganiro ni icyanyu kuri telefone dufite jean paul jean paul we
iyo neza ijwi rya amerika urakomeye rwose
aho ndakomeye nta kibazo namwe muri aho ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika yego natwe turakomeye usibye ko hashyushye cyane
ehehe nta- nanjye ubu mperereye mu rwanda Mm,
eh, aho bita i butare mu karere ka huye ariko hari ubushyuhe buteye ubwoba
haha nuko Eh, ariko umuvandimwe mumaze kuvugana mu kanya namwumvise w'umunyarwanda Mhm.
hari ibyo yabwiye by'uruhereko nanjye iyo nkuru rwose nari ndimo ndayireba kuri televiziyo mu minsi yatambutse Mhm.
umuntu rwose aragenda agiye gutema igitoki igihe abambuye umuhoro agiye kugitema abahezeho araraho ijoro ryose bamukuraho mu gitondo uko ukuntu ako kaboko kari kameze kaguma gutyo
eee kaguma kamanitse hejuru nuko ariko abantu rero ikintu bari kuvuga cyane hano mu rwanda Ah,
barimo baranenga uburyo nyine bafunze abo bantu bavuga ati abantu bagakwiye kubareka bagakorera ubwirinzi bwabo Eh, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine yemviye nkuru yo nareka kuyigarukaho cyane kuko o- umuvandimwe wacu yabibabwiye ku buryo burambuye Mm.
ahubwo tugakomeza nkababwira n'indi nkuru isa nk'aho itangaje yabaye mu karere ka kamonyi ni mu ntara y'amajyepfo naho nkeka ko ushobora kuba uhazi ndahazi aho hose rega navukiye mu rwanda ndahakurira ndahakora nagiye Eh.
guhaha nagiye guhaha nkuze
Eh, wavukiye mu rwanda magana he niba atari amatsiko
ni i butare hitwaga i butare ubu ngubu ni mu ntara y'amajyepfo mu karere ka huye Eh, ahantu hitwa isovu urahazi ndahazi turaturanye iwacu ni inyanza ya kabuga sovu duhana imbibi
i nyanza eh nyanza ya kabuga
Eh, uzi ko nanjye ariho ndahubwo nawe ndumva uri iwacu uba uba i nyanza
ndi i nyanza rwose ahantu bita mugenerezo so n'uhazi aho ngaho ni iwacu nyine
Eh, nanjye niho nibera rero niho mu rugo ubu ngubu rero habaye umujyi ukomeye
Eh, ubu habaye umujyi ukomeye cyane urabona harya umanuka ku rutoki rwa gereza bashyize amatara ubu hasigaye habona Mm, amatara yavuye mu mujyi yageze mu gahenderezo
Eh, yarahageze rwose n'uriya muhanda buriya ujya ujya unyura mu mugenezo ujya za cyangugu bagiye kuwagura bawukore neza Ah,
Eh, reka twigarukire kuri iyo nkuru nyine yabaye mu Yego.
karere ka kamonyi yego
A- abantu bagira gutya bajya gusezerana gusezerana mu ka- mu- mu- mu Mu- karere murenge. mu murenge nyine ngo babane Eh,
bagiyeyo igihe bagiye gusezerana nyine kumwe baba bari imbere y'umuyobozi w'umurenge agiye kubasezeranya nuko se w'umu- w'uwo musore aba arahagurutse aravuze ati rwose aba bagiye gusezerana ni abavandimwe kagira inkuru
nuko byagenze rwose ati ubu mubona uyu mukobwa ntabwo abantu bari bazi ko ari uwanjye ariko ni uwanjye ndetse n'uyu musore ni uwanjye ati ubwo rero ntabwo basezerana kandi ari abavandimwe eh, eh.
nuko nyine eh, ariko ikintu cyaje ku- kuzamo cy'igitangaza Ah,
uwo mu- uwo mukobwa yahise yitura hasi nyine ajya muri koma bamujyana kwa muganga mu bitaro mu minsi yashize niho bamuvanyeyo ikindi kindi nanone ni uko ubwo bari bamaze igihe babana bivuga ko ngo u- uwo musore yaba yaranateye inda uwo mukobwa aha
urumva rero ko ari ibintu bisa n'aho bitangaje cyane rwose iyo nkuru ubu iri kugenda ivugwa cyane itangaje abantu yabatangaje yirirwa ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino
ariko se Eh, yaraba ibintu ni inkuru nk'ibyo- yabayeho koko cyangwa ni Eh.
igihuha
iyo nkuru niyo ushobora kujya ku- ku kinyamakuru cyitwa umuseke Eh,
cyangwa se ku bindi bitangazamakuru bya hano mu rwanda byandika iyo nkuru wayibona rwose aha buretse iyo nkuru ndabi- ndabishaka hanyuma mbisome ndetse nzanabaririze mperereze n'icyo abanyamakuru dushinzwe mbaze n'abayobozi uwo murenge witwa ngo iki bari bagiye gusezeraniramo
umurenge ndumva ari umurenge wa kayenzi Eh,
eh, mu karere ka kamonyi ni ibyo biri kuvugwa ariko kuri ubu ngubu no mu rwanda rero turi mu myidagaduro kuri uyu munsi rwose nubwo ari ku zuba abantu bari kwidagadura kahavuye byerekeye n'imiziki
uyu munsi se ntabwo Ngeri- ari uyu munsi ntabwo ari umuganda se
Eh, nyine uyu munsi ni umuganda mu gitondo ariko mu kanya ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri zuzuye mu mujyi wa kigali kuri stade amahoro Mm.
hagiye kubera igitaramo icyo bita gumaguma yeka abantu bajya bayumva nyine ihuza Yego.
abanyamiziki baririmba bashoboye icumi ba mbere mu rwanda bakazenguruka igihugu cyose yego uyu munsi rero niho bari butoremo uwabahize abo bose uko ari icumi
bahite hanyuma nyine bamuhemba bamuhembe Eh, yego eh, hanyuma bamuhembe nyine Mhm.
Ah, nibyo biri kugenda bivugwa cyane urabona abantu babukereye ni ibirori nyine bikomeye cyane usanga akenshi urubyiruko nirwo ruba rwabyitabiriye ku buryo iyo bagiye nko muri icyo gitaramo dore ko bazenguruka n'igihugu cyose nyine n'aho ihuye hose baba barahageze bakaririmba Mm.
usanga ari kimwe mu bitaramo byitabiriwe n'abantu benshi benshi benshi cyane biganjemo urubyiruko ku buryo ushobora gusanga harimo nk'abantu bageze nko ku bihumbi nk'icumi cyangwa se binarenga bagiye kureba nyine abo bahanzi uko baba bakunze Mm. U- niko i- i- iryo rushanwa riraza gusoza nka sangahe
iryo rushanwa ubundi biteganyijwe ko riri busoze mu ma saa tatu za nijoro hari aho hamenyekanye umuhanzi wahize abandi maze ahembwe Mm, dore ko nyine ari n'irushanwa ngarukamwaka riba buri mwaka mm, iyo nta gihindutse mhm, uyu mwaka si ibyo ko byagiye bihinduka nyine mm,
uyu mwaka ribaye igihe gitoya kuko ryatangiye mu kwezi kwa gatanu riso- rimaze ukwezi kumwe konyine kandi ikindi gihe ho byamaraga igihe kinini cyane nyine bakazenguruka igihugu cyose Eh, ariko ubu ngubu ho bagiye mu- ahantu hatanu honyine buri ntara bagiye batoranyamo akarere bajyamo ubu bagiye gusoreza mu mujyi wa kigali mhm.
aho ubundi niko se jean urumva paul ni ibyo ngibyo ariko
niko wowe uwuha amahirwe cyane ninde
yewe ubundi urebye nkurikirana ibintu by- by'umuziki hafi Ah,
nagiye nkurikirana hafi aho abahanzi bagiye baririmba cyane hagiye hatandukanye ariko iyo urebye usanga abahanzi nibura batatu hari buvemo umwe uri bwegukane icyo gihembo mhm, harazamo uwitwa burudoge hakazamo mm, uwitwa christopher hakazamo n'itsinda rya dream boys hagati aho ngaho urebye abantu bose ushobora- wanditse nko kuri facebook yanyu ati uri- murumva ari nde ushobora kuryegukana abenshi mwabona bakubwira aba batatu mvuze bishoboke ko nyine hari bubonekemo umwe byanze bikunze uri bwegukane icyo gikombe dore ko iyo urebye uburyo baririmba iyo urebye eh, uburyo bakunzwe cyane dore ko iri rushanwa intego yaryo nyine ari n'uko baba bashaka kureba umuntu ukunzwe cyane mhm,
usanga abo bahanzi uko ari batatu bose babyubahirije icyo nabamenyesha cyo ni uko rwose bidatunguranye hagati aho ngaho muri abo batatu bari buvemo umwe ugiye gukana dore ko umwaka ushize christopher yari yaje ku mwanya wa kabiri mhm, biravuga ko ashobora kuryegukana mhm,
naho dream boys bonyine ubushize ntabwo bari bajemo bitewe n'uko hari ingingo yabafataga bavuga ko umuntu ugiye inshuro eshatu yikurikiranya ubutaha ku ya kane ntabwo asubiramo ararindira mhm,
christopher rero na n'abo basore bagize itsinda rya dream boys hamwe n'undi w'umuraperi witwa burudoge bashobore kuba aribo bakwegukana iri rushanwa hagati aho ngaho ubu ngubu turi buze kubimenya nyine yego mu masaha mu masaha ari imbere makeya turaba twabimenye dore ko i- biri no guce kuri televiziyo y'igihugu nyine mhm,
Eh, nibyo biri kugenda bivuga cyane tugiye mu bisanzwe byo by'imiyoborere ni uko ku munsi w'ejo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda azagirana ikiganiro n'abaturage
ba mu kahe karere
bo mu gihugu hose ku munsi w'ejo nyine ndi kubona bigenda bivugwa cyane ko azaba ari kuri radiyo ndetse na televiziyo by'igihugu ku isaha y'i saa cyenda Mhm, mhm. hanyuma bakajya bahamagara ba- Eh, bakajya bahamagara bakamubaza ibibazo bashaka nyine ibyo ari byo byose no kuri za watsapu no kuri za twita hose na za facebook baka- bakabikoresha
Eh, bakabikoresha hose nyine bakamubaza ibibazo bashaka ibi ngibi nyine bisa nk'aho ari ugukomeza kwegera abaturage eh, umuyobozi akabumva dore ko ari n'umuyobozi ukunzwe cyane n'abaturage nyine Bi- ab- nyine abaturage bifuje ko yabegera bakagira n'ibindi bibazo bamuganiriza niko bipanze ndi kubona ku rubuga rwa rba ndetse no kuri twita y'umuyobozi wayo witwa asime ya- Mm.
yabishyizeho nyine avuga ko abanyarwanda bagomba kwitegura ku munsi w'ejo ku Mm, saa cyenda bakazaba babukeye bakabaza umuyobozi w'igihugu ibibazo bashaka ibyo ari byo byose dore ko turimo kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu nyine mu kwezi kwa munani mm. Ah, icyo kiganiro kizamara umwanya ungana iki
icyo kiganiro ntabwo iby'umwanya byo ndabimenya ntabwo nigeze mbona bashyizeho umwanya aho bagiye babishyira hose Mm,
gusa ntabwo gishobora kujya hasi ya- y'amasaha nk'abiri abiri no ntabwo ari makeya yaba ashubije abantu benshi
yaba asubije abantu benshi dore nyine ko ntago we nta kindi kiganiro kizaba kivuze buretse kuganira n'abaturage mu rwego rw'umu- rw'abanyarwanda nyine Mm, bamubaza ibyo bashaka ese banamugezaho ibyifuzo byabo byo bumva yabakorera abandi banamushima ibyo yagiye abakorera dore ko ari na byinshi mu gihugu hose usanga bamushima ku byiza agenda abakorera nicyo gihe nyine urumva ko eh, iyo gahunda ihari ku munsi w'ejo abanyarwanda bazaba bawukereye Ye. ndagushimiye cyane Ariko jean paul mbere na yego mbere- yego
mbere na mbere na mbere reka mbanze nanabashimire icyo kiganiro mwashyizeho ikihe se
uyu Iki- mwanya turimo kuko Eh, uyu nguyu wo kuwa nyine gatandatu?
tubasha ku- Eh, yego tubasha kume- tubasha kumenya amakuru atandukanye agenda avugwa uko ibihugu bitandukanye haba mu burundi mu rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye no muri East uganda Africa.
tanzania yego
Eh, sawa, murakoze cyane murakoze kuba mumuhaye umwanya mukamamagara tukaba tuvuganye murakoze ye ndagushimiye cyane jean paul we komera
komera cyane nawe ye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga noneho duhamagare eri eri
Mwiriwe neza Toma wiriwe cyane
n'amahoro ni amahoro rwose nawe se
na jewe ndashima cyane rwose ndashima uwiteka ni uko ngushimiye ko wakomeje kwihangana ukaguma kuri telefone ntugende terera rero
ahubwo nshimiye mwebwe mwampaye umwanya Mm,
yego mhm.
rero nashaka guterera kuri bijyanye by'agataro ujya mugenzange yahamye avuga aho ngaho mu gihugu cy'umubanyi no mu burundi birahaba se
Bi- birahari reka reka reka reka
urabona hari inkuru umunyamakuru wacu bita ndarurinze Eh,
yakoze mu minsi iheze hama wewe urumva ngo yafashwe ngo kubera ngo yuko yari agonze ehe
yagonze umuntu yitahiye eh.
hama acafatwa muri ubwo buryo rero mugabo aba- ababa bajejwe ibintu by'amatohoza ntibatubwira ngo batwereke abo bantu kugira tubabaze nimba urabona nko mu minsi igitoro cyari cyabuze namba ari ibintu byemewe n'amategeko bakatwigisha ingene tunyaruka iyo tuba tugiye aha
yego kuko mwu-
nikoze ariko ubundi abo bantu koko nyine bafite utwo tuntu tw'udutaro batera akamo Eh.
batera akamo muri icyo gihe igitoro cyabuze bajye baza ba- mu bihere amahera babajyanaho mushaka
yego mugabo jewe banjanye mu ijoro sinokweme
kereka ko umurango
urabona nkuba ari mu ijoro urumva birasika tukatibuka abazi utwo tuba dutibuka habona
yewega yewega ibyo bintu by'ijoro rero aha s- na- ntabwo njye ndumva ntabyemera Aha, ariko- Eh,
ariko ikibazo ni uko ukuntu wumva bagenda ari mu ijoro ukobera nka jewe mva ahantu bita imbuye uhora uhumva wewe harya- hariya mu ntara ya muramba eh,
iyo muramanuka zizere z'agatondo nkamanuka n'ikinga amanuka ibujumbura aha
ikasika saa sita na nusu urumva baba bakwiye kubafata bakabashyira ahabona tukababaza ibibazo nimba ari amahera tubaha tukareka kwirirwa turaruha tumanuka n'ikinga Eh, eh, nibyo rwose ibyo ndabyemeye nibatangira ahubwo bakorera amahera menshi
neza cyane rwose iyo niyo nkuru ni inkuru imwe gusa yari ikiyemo hama nayo inasabye yuko mwompa isitidiyo ngaha anyi bujumbura kugira tuvugane n'umunyamakuru ari fidelite ishaje se canke sozi ko banyanga ku kubera hariho inkuru nari mfise n'ubu ndacyayifise mugana narindiriye ndabuze
reka inoseni uri kumfasha ku- kubahamagara mubwire Neza nimero cyane.
yawe ayishyingure neza hanyuma nze kuyiha abanyamakuru bacu bari i bujumbura hanyuma bazakurondere
neza cyane kose hama ikindi kibazo nari mfise yego murashobora kudoha cyangwa umunsi umwe mukaducikirizamo mukadutumira uko umuyobozi wa redideze tukamubaza ibibazo kuko nkanjye byemaze imyaka ibiri nararishe ikonteri mugabo nararindiriye amaso ahera mu nzira y'umuyagankuba ubwo ngubwo ahubwo arabyumvise Mumbabarire.
kubera mumutumye ko hariho utubazo twamwibariza tukamubaza igituma batubwira kurindira kuko ni- nibaza yuko ari wajejwe no- n'umuyaga nkuba wo hagati mu gihugu kuko iyo konteri niyo- niyo ngahinduye nyene mu kivoga ca mbere n'ihizobiri ye eri ndibwira ko abyumvise usibye yuko icyo kibazo cy'umuyaga nkuba nibyo yego ni ukukigarukaho kubera ko ni ikibazo gihoraho umuyaga nkuba ni ni ikintu dukenera buri munsi twari twarigeze kugikoraho ikiganiro ariko rero nimba mugifite ibibazo mutaranyuzwe reka tuzongere dushake ababijejwe hanyuma muzongere muganire hagati aho ngaho nyine nimero yawe ndayiha abanyamakuru bacu urakoze cyane
hamwe reka nsoza kubera wanyihanganiye kandi wakoze reka nsoze gatoya ye wanzura rwose hina hina amagambo urudodo barize bajya bamenyesha amakuru batohoje kuri urya munyamakuru urya munyagihugu ya- ya- batwaye abany- abasirikare b'u rwanda yuko yaba yaragarutse ari muzima kubera twitubya yuko yogaruka ari muzima kandi ndagushimiye cyane kuri radiyo ijwi rya amerika bimwe by'imvamutima tomasi uri umuntu mwiza cyane ndagushimiye cyane eri
rero nibaza yuko iwanyu ari mu ijoro nibaza ko mwigora cyane rwose murakoze murota imana n'abantu reka ni ku ma- ni ku murango ni ku manywa rwose dore mu kanya nko mu minota ine turaba tugeze saa tanu y'amanywa twebwe
izi z'umurango eee
aha muri imbere rero amasaha cyane cyangwa sinzi ko nobyita inyuma ndabashimiye cyane turi inyuma ahubwo ni mwebwe muri imbere amasaha atandatu
murakoze cyane ye komera komera
Mm.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare negamiyimana ndibwira yuko no muri iyi minota ibiri isigaye ari we ugiye kudusoreza iki kiganiro negamiyimana we negamiyimana ndabwe amakuru amakuru ni meza abanyakubahwa nyakubahwa negamiyimana uratangaza iki
ndabwe uratangaza iki rashya agenda agomba guterera ku kibazo umunyam- umutumire yavuze cy'inzara yego rashya agenda i burundi bujumbura usibye yuko nta mutumire twari dufite ariko bandanya
rashya inzara yaturembeje kabisa Iki- ikibazo cy'inzara je mbona cyotorerwa inyishu kuko abenegihugu kweri turaharembeye nikose
rashya abenegihugu turaharembeye umuntu arashaka kwirirwa ubusa akaburara negamiyima
Ah, hari umugabo twatangiye iki kiganiro tuganira witwa cedric wavuze Yeah.
watanze ubuhamya bw'ukuntu yabonye bimukomeranye arahaguruka ajya kwihahira ahandi yavuze Yeah.
yuko yavuze yuko ari mu gihugu cya- cy'ubuganda hegereye sudani y'epfo wowe kuki uvuga ngo inzara ira- ira- irabamaze mu kirundi ntabwo iyi nzara yateye abantu basuhuka bakajya guhaha aha iki iki kitugora yo kwambuka mu bindi bihugu uwo cedric se yabikoresheje gute we ku buryo byakunanira ariko mugana ariko reka duteke ibiryo turabe ko twobigenza uko nayo ahandi twahapfiriye nabi ye bandanya
bahapfiriye nabi kandi ari ikibazo cy'umuyaga nkuba Mm,
ikibazo cy'umuyaga nkuba kira- kiriko kiraba ndase muri mu makaritsiye amwe amwe kabona nk'amakaritsiye y'ababosi ariko aronka amatara mhm.
amakaritsiye y'abakene ariko arabura cy'icyo kibazo mbona cyokemurwa twese tukaronka kuko turi bamwe uri mu gisagara cya bujumbura yego Mm,
aje jimbo ni kibazo cy'ukemuka vrema twese tukaza turaronka abakene na- n'abatunzi twese tukaronka amatara kuko urashobora kubona nk'abatunzi amakaritsiye yabo aribo baronka amazi n'amatara mhm.
ariko twebwe abakene ugasanga twahaburiye uri mu iyihe karitsiye
karitsiye mu kamenge mumaze igihe kingana iki mutabona umuyaga nkuba se
basha nk'ejo honyine bwarinze buca hirya y'ejo umunsi wose warahetse ata matara turose
noneho muhuje ikibazo na eri we nu- ariko avuga ko a- ari kontweri atarabona reka tuzongere dushake abajejwe umuyaga nkuba maze tu- muzongere muganire yego ye negamima urakoze cyane kuko namwe murakoze imana ibahezagihe ye wikendi nziza kuko namwe muryohe uwiteka babe hasi twese twese radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana ndabashimiye rwose mbashimiye byimazeyo mwese rero ntabwo nababonera umwanya mu isaha imwe isaha ni akantu gatoya karirukanka cyane ariko ni akagaruka mu kanya saa kumi n'ebyiri turongera mu makuru murakarama
kagafotso kawe hari naho bishika mu ijoro nkakisegura